Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda muri neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kane itariki cumi na zitatu y'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na federika nkurikije haravugwa ubuzima haba mu bubiko bw'imiti y'amavuriro cyangwa y'amadisitiri atandukanye haravugwa kudandaza imiti y'amagendo haravugwa kudandaza imiti yataye igihe
uyu ni jean ntahimpera umwunganizi w'umushikiranganji w'intore hagati mu burundi avuga ku bibazo bizinyamitse igisata c'ubuvuzi inkuru co kimwe n'inkuru yerekeye abangushi bayovya abanyagihugu mu rwanda hamwe n'inkuru yerekeye ikibazo c'abana b'abakobwa bacikira batarakwiza imyaka turakigarukako mu kanya kari imbere ubushikiranganji bwo mu biro vy'umukuru w'igihugu bujejwe intwaro ibereye buratewe impungenge n'imyidogo y'abagwayi
ubushikiranganji bw'intore ibereye bugiye guhagurukira ibibazo bizingamitse igisata c'ubuvuzi harimwo kwakira nabi abagwayi ikibazo c'ubucuruzi bw'imiti y'amagendu n'ubusuma bw'imiti mu mavuriro ya leta biri mu vyavugiwe mu nama yatunganijwe n'ubushikiranganji bw'intwaro ibereye kuva kuri wa gatatu ku nzego zitandukanye zo mu karere k'uraruko ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze ari mu kirundo ubushikiranganji bwo mu biro vy'umukuru w'igihugu bujejwe intwaro ibereye buratewe impungenge n'imyidogo y'abagwayi ibashikira ivuye irya nino mu gihugu iyo myidogo ubwo bushikiranganji buronka ihagaze ahanini ku bagwayi bafatwa nabi iyo bagiye kwivuza jean bosco ntahimpera umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro ibereye avuga ko hari aho amazi amaze kurenga inkombe abagwayi bagakubitwa mu bitaro bimwe atadumye k'urutoke vyo mu karere k'uburaruko tumaze kuronka imyidogo myinshi myinshi cyane y'abanyagihugu bavuga ko bigeze aho umuvyeyi agiye kwibaruka bamwe mu bajeje ivyo bitaro canke abaganga bafasha bagiye bita abaforoma bashobora gukubita abavyeyi bari mu cyumba cyo kwibarukiramo bimaze kuvugwa kenshi cyane kandi isaba yuko abari muri ibyo bitaro bokwikubita agashi ibyo bintu bigahagarara ko abakora muri ibyo bitaro bishika mbere umuntu agiye kwibaruka cyangwa kubitura bakamujyagagoroshwa naho ngo hoba hari abamaze kuhasiga ubuzima abana bagapfa umubyeyi ntamwica amuhekuye biturutse ku kwakirwa nabi biturutse ku bw'igito bw'umuganga muri ico gisata c'amagara y'abantu ubunyonyezi no gucuruza imiti y'amagendu ni ikindi kiraje ishinga ubushikiranganji bw'intwari ibereye haravugwa ubusuma haba mu bubiko bw'imiti y'amavuriro cyangwa y'amadisitiri atandukanye haravugwa kudandaza imiti y'amagendo haravugwa kudandaza imiti yataye igihe aho bafata umuti garani yawo yaheze mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi bagahindura bagashyira ku bihumbi bibiri na mirongo ibiri umunyagihugu akaja kuwihereza yibaza ngo ni umuti ukimeze neza ariko muca mwumva ibikurikira abakozi bavuzwa n'ishyirahamwe rya leta ryishingira abakozi mu buvuzi ariryo mituwere de la fonction publique baridoga ko ritabatunganiriza mu kubaronsa imiti bakenera ariko iyo umuntu agiye kurondera imiti spesiyalite usanga baca bamubwira ngo ntihari mugabo uciye ugirisha ordonance itari kuri bonza mituwere uwo muti ugaca ugenda ukawutora asampuza icyo kintu umuntu akitubariza ngo twebwe hageze n'ahantu tujya dusaba yuko twumva muri mituwere n'aho batabitwemereye mugabo twabisabye tubabaye kuko nta muntu arivuza muri aronka imiti spesiyalite muri mituwere mugabo uciye ugenda kugura asampuza ugatora kudatunganiriza abitura amavuriro vyobazwa ubwa mbere aba bakira uyu mukozi wo mu gisata c'amagara y'abantu aravyemera ku bwiwe ikibituma kirashobora no guturuka hejuru yabo turaciye hafi imyaka irenga hafi irenga ibiri hariho ibitire de medikama muri kamebu yari yakivuze ejo gutwara depemere kuko muri kamebu turashobora kugira komande y'imiti muri kamebu ugasanga siro la kantite komande uronse myinshi ukaronka 30 purusa uronse 30 purusa dura kantite komande ucudira risike kuja mu maprive imiti igacizimba bigaca bitera ikibazo uyu we avuga ko ashobora no kubamwo ubusamazi mu gihe ubushikiranganji bwaba butaza burakurikirana ku munsi ku munsi ajya amafarumasi mu gihe baba bafise imiti ishobora no kugira nabi amagara y'abenegihugu kuko usanga imiti idakwije ibisabwa n'amategeko usanga bariko badandaza imiti yataye igihe vyoba bitumwa n'uko ubushikiranganji butabikurikiranira hafi kugira ivyo bihagarare hoba hakwiye gukorwa iki jean bosco ntayimpera umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro ibereye arafise ico abivugako aha aha, kuri ibi duhejeje gukora tuheza tubishikirize n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kuko aribwo buvugwa kugira ngo umushikiranganji w'amagara y'abantu afatikanije n'inzego ziwe basanzwe bakorana n'izindi nzego z'igihugu zi- zifise ico zokora barabe ibi vyashikirijwe nk'utunenge turi mw'ico gisata gutyo baheze bafate ingingo zibereye ubwo bushikiranganji bw'intwaro ibereye bumenyesha ko buzoheza bukishuza ubushikiranganji bwakebuwe ko utunenge twakosowe imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
urakoze eh, jean bosco mu rwanda naho urwego rw'igihugu rushinzwe ubutungane rusaba abanyagihugu kuguma barikanuye kugira ngo birinde ubwambuzi bw'abahenda abahenda abanyagihugu eh, busigaye bwarateye ni inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika asumita kaboyi ari i kigali mu rwanda muri iki gihe hasigaye hagaragara amayeri menshi abashaka kwambura abaturage bakoresha umuvugizi w'ubugenzacyaha mu rwanda modeste mbabazi yatangarije radiyo ijwi rya amerika ibyo babambura abaturage bakunda kubashukisha mbabazi yavuze ko ku isonga abashaka guhuguza abaturage usanga bitwaza ko abana babo bagize impanuka bakayikorera ku mashuri ndetse hari n'abavuga ko umuntu bamuboneye akazi mu kiganiro ijwi rya amerika ryagiranye na bamwe mu bahuye n'ubwo bwambuzi bamwe bavuga ko babimenye bataratanga ibyabo abandi bakemeza ko bamenye ko bashutswe amafaranga barangije kuyatanga arabahamagara bavuga ngo umwana wanyu ararwaye ku ishuri ngo nimwohereze amafaranga ararembye agiye gupfa hari n'abahamagara akubwira ngo watsindiye akazi runaka ngo banza wohereze amafaranga bakwandike ngewe ibyambayeho n'ibyo kuri interineti uh, mu bintu bijyanye na bitcoin turagenda turuzuza tw- dushoramo amafaranga tugura amasheya ariko nyuma y'igihe runaka tubona ibyo bintu nta bigihari kandi mu busanzwe bitcoin zisanzwe ziba banwaye amafaranga angana n'amadolari ibihumbi bitatu hari n'abamaze kumenya ubugambuzi uko bukorwa bikarangira ntacyo batanze Eh, nagiye kumva numva nimero irampamagaye ndayitaba ambwira ko natomboye ko ngomba bat- gushyira amafaranga muri muri mobile money nkamwoherereza ariko ubwo yambwiye amafaranga ntabwo nibuka iyo ayo ari yo ariko ari hagati y'ibihumbi magana atanu na miliyoni ubwo rero nahise mbyibazaho kubera ko ntabwo nari gutombora nta nta mikino ya tombora nari nigeze nkina ubwo yumvise ntashaka kumwumva cyane yarantutse yarantutse ambwira ko ndi injiji yuko ntashaka gukira nimero ye rero narayifashe mpita nyijyana kuri polisi sitasiyo ya nyamirambo umuvugizi w'ubugenzacyaha bw'u rwanda modeste mbabazi yabwira radiyo ijwi rya amerika ko abantu bakwiye kugira amakenga bakamenya ubatse amafaranga uwo ari we n'impamvu bayasaba ntibihutire kuyatanga hari n'ikindi ntababwiye cyaho abantu bahamagara ah, abaturage bababwira yuko ngo batomboye batomboye ibihumbi magana atandatu ngo kugira ngo aya mafaranga ngo uyabone ngo banza wohereze ibihumbi mirongo inani kuri mobile money kugira ngo dufungure konti yawe ukibaza uriya muntu wabo watomboye ibihumbi magana atandatu bananiwe gukuraho mirongo inani yo kugurira iyo konti hanyuma bamushyiriho ayo yatomboye ikindi no gutekereza ko yatomboye akabyizera atyo kandi atarigeze akina uwo mukino wa tombora bakamubeshya akabyakira atyo kubera uko yumvise ayo mafaranga nawe agafata amafaranga akayohereza ibyo nabyo ni ibintu abantu bari bakwiye gukanguka bakaremenya ninde wohereje amafaranga yamwohereje kubera iki abaturage bavuga ko ababashuka bahera ku byo abantu bakeneye hari ababwira abantu ko batsindiye akazi ariko bakabanza kubasaba ruswa ngo babashe gukurikirana dosiye benshi muri aba bambuzi ntibemera guhura n'umuntu amaso ku maso ahubwo bashakisha imbogamizi zose zatuma badahura ahubwo bakamusaba ko yaboherereza amafaranga bakoresheje telefone inzego zishinzwe umutekano zivuga ko iyo bamaze kohererezwa amafaranga kuri telefone bahita bakuraho iyi telefone urwego rw'ubugenzacyaha buvuga ko nubwo ibi bikorwa byo kwambura abantu bikomeje ariko hari ibihano bigenewe aba bantu umuntu wahamijwe iki cyaha cyo kwambura ahanishwa igifungo kuva ku myaka itatu kugeza kuri itanu ndetse n'ihazabu iva ku mafaranga miliyoni eshatu kugeza kuri miliyoni eshanu asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali urakoze asumta bamwe mu babyeyi bo mu bwoko bwa furera baba mu karere k'imisozi miremire ya minembwe mu mihana yo mu ibumba na bigarara muri teritora ya fizi intara ya kivu y'amajepfo bararajwe ishinga n'abana babo b'abakobwa bishingira bari munsi y'imyaka cumi n'itanu y'amavuko ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo ari mu buseruko bwa kongo mu gihe amategeko muri repubulika ya demokarasi ya kongo avuga yuko umukobwa yemerewe kubaka urugo afite imyaka cumi n'umunani y'amavuko kuzamura hari aho ugera muri iki gihugu nko mu ntara ya kivu y'amajyepfo muri teritwari ya fizi ugasanga hari imiryango ishingira abana b'abakobwa bafite imyaka cumi n'itatu cumi n'ine na cumi n'itanu y'amavuko kubera imico ndetse n'uburyo bafata umwana w'umukobwa iki kibazo cyo gushingira abana b'abakobwa bakiri batoya cyatumye tugenderera abaturage b'abakongomani bo mu bwoko bw'abafurero batuye mu mihana yo mu ibumba na bigaragara aho ni mu karere k'imisozi miremire ya minembwe mu birometero bigera kuri magana abiri n'umujyi wa uvira maze batubwira zimwe mu mpamvu zituma bashingira abana babo bari munsi y'imyaka cumi n'umunani y'amavuko na mwenda bandeko ahagarariye mituwarite y'abafurero batuye mu karere k'imisozi miremire ya minembwe aragaruka kuri zimwe muri izo mpamvu kominote yacu y'igifurero bazabafata ku mwana w'umukobwa iyo agejeje imyaka cumi n'itatu ubwo ari ubutunzi agomba gushakwa bakamuzanira za nka zine cyangwa imba yoba afite abakobwa batatu kabaha babonamo inka icumi na zibiri icyo nicyo kibazo kinini dufite kuri ba babyeyi batize biragoye cyane kuvuga ngo tubabwire tubumvise kugira ngo bazoza bigisha abana b'abakobwa nabo e, kandi bagashakwa bamaze kugira nk'imyaka mirongo ibiri cyabuze imyaka icumi n'umunani rawe kahonga ni umuyobozi w'itorero rya wtm sepake byarere avuga yuko kubera iki kibazo cy'abana b'abakobwa bishingira bakiri batoya bituma mu mwana wabo udashobora gusangamo abana b'abakobwa bari hejuru y'imyaka cumi n'itanu y'amavuko kuko bose baba barashatswe ahatanga urugero rw'abakobwa batatu biwe bishingiye bari munsi y'imyaka cumi n'itanu y'amavuko jewe nari mfite abakobwa batanu uwa mbere yize agatandatu tukahwaza baramujana uwa kabiri nawe yize umwaka umwe wa primaire wa segonderi nawe buracya bazamubombora baramujana uwa gatatu yize kabiri ka segonderi nawe baza baramuhenda baramubombora baramujana mu gihe aba bana b'abakobwa bishingira bakiri batoya iyo ubabajije impamvu zituma bashaka ari bato bagusubiza mu rurimi rwabo rw'igipfurero ngo ndiji bisobanura ngo simbizi abandi nabo bavuga yuko impamvu ituma bashakwa ari batoya ari ukunanirwa n'amashuri shukurani ana ni umwe muri abo bakobwa bashatswe afite imyaka cumi n'itanu y'amavuko yashatswe yiga mu mwaka wa gatanu w'amashuri abanza ubu ni umugore mu mwana wo mu ibumba ni ukubera iki mushaka muri bato hatuyeje tayiri muntu batukagondwa nari bwini moninga ni shefu wa lokarite yo mu ibumba yemeza yuko iki kibazo cy'abakobwa b'abafurero bashakwa bakiri batoya ari ikibazo kinini kiraje inshinga ritabereye umuyobozi hari ababyeyi bamwe bagifasha bakivuga nk'abana bashaka agashaka umwana wa tereza wa katoroza wa kenza n'umukobwa wiwe yabonye baje kumuresha akemera kuvuga ngo ashaka birahari kozi ni ukuri njyewe cyo nababwira mbwira n'ababyeyi bari kuba barica abana kuvuga ngo ushake umwana w'imyaka cumi n'itatu cumi n'itanu ashake yashika hariya ukamureka ukamuhereza isuka ni ukumwica imbere y'imana nta buzima afite kubera iyi mico igaragara muri aka karere k'imisozi miremire ya minembwe yo gushingira abana b'abakobwa mu bwoko bw'abapfurero bakiri bato hari ababyeyi bahitamo guhungishiriza abana babo mu mujyi wa bukavu na uvira kugira ngo badashakwa bakiri bato ariko iyo bagarutse mu mihana yabo barangije amashuri yisumbuye bagenzi babo bakuranye babita abakecuru orutansi kayindisa ni umukobwa w'umupfirero wo mu bigaragara arangije umwaka wa gatandatu mu mashuri yisumbuye mu kiganga arangije afite imyaka makumyabiri agira ati ya kunishangaza kufika kunyuma nikakutana watoto wote wanaolewa icyantangaje nageze mu muhana nsanga abana bose barashatswe bintera agahinda kubona abana b'imyaka cumi n'ibiri bashatswe bafite abana ariko ikosa rinini mu muco wacu w'abafurero ni uko bamfata nk'umukecuru kandi ntibanyiteho ngo nabuze isoko na muhenda bandeko umuyobozi wa mituwarite y'abafurero muri aka karere avuga yuko mu rwego rwo kurwanya umuco wo gushingira abana bakiri batoya hari ubukangurambaga batangije burimo gukangurira abana b'abakobwa kuyoboka amashuri hano iwacu minembwe dufite oporutinite dufite n'iradiyo dufite igipindi cyacu cy'igipfurero migeza y'igipfuriro aho ngaho kuri radiyo tuza dukunda kwereka ababyeyi ingaruka z'umwana w'umukobwa gushakwa akiri muto usanga umwana w'umukobwa ashatswe akiri muto akagera kwa nyirabukwe bagatangira gukorogana iminsi mikeya akamubwira ngo ateke aje mu wiwe kandi atarashobora akiri umwana n'umugabo wiwe akiri umwana ugasanga vurema ari ibibazo bikomeye cyane ngoboka jisite ashinzwe irangamimerere mu iposita nkuru ya minembwe avuga yuko ari nta kibazo cy'abana bashingirwa bakiri batoya imiryango yari yaza kubatura imiryango iterana ikakikemurira yonyine mwamenya yuko atari mu bwoko bw'abapfurero honyine hari iki kibazo cy'abakobwa bishingira bari munsi y'imyaka cumi n'umunani y'amavuko ahubwo n'abaturage b'abanyamurenge n'ababembe ndetse n'abanyindu batuye mu misozi miremire ya minembwe hari abashingira abana bafite imyaka cumi n'itanu y'amavuko vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu minembwe mu ntara kivu y'amajyepfo
bakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mugihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwotwumvira kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isamyanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda agatuntu rwasa umunyapolitike w'umurundi asanzwe arongoye urunani rw'abigenga amizero y'abarundi yarayashinze umugambwe mushasha fnl amizero y'abarundi mu kanya gaheze mu kiganiro muri sanga yabwiye mugenzi wacu edi rwema icatumye afata iyo ngingo
urabye uko amategeko agenda ahindagurika bigaragara yuko nk'abigenga nta ruhara runini hava bagira amatora yimirije aho rero twavuye ko ari ngombwa yuko natwe twogira umuganga kugira ngo amatora ntaze yiharizwe n'umugambwe umwe wonyine hanyuma ikindi nacyo ni uko umuntu wese amategeko avuga muri kino gihugu abikorera kugira umugambi twabonye uburenganzira tutokwiba cyane ko dushaka kuri natwe kugira uruhare amatora yimirije hanyuma ku munsi w'ejo habaye iki n'iki mwakoze n'iki gikurikira icyo twakoze ni inama itegekanijwe n'ingingo n'indwi y'itegeko rigenga imigambi kuko mu bisabwa dosiye ni uko habaho icegeranyo cy'inama ishinga umugambwe iyo kiba cyashyizwe ko n'ababa bashinzwe uwo mugambwe icyo nicyo twakoze ibyo birangiye intambwe ikurikira ni uko twuzuza dosiye ni ukuvuga yuko amategeko n'amategeko arugo tuyajyana kwa noteri akayashyira kuri kidodo akayashyira kuri umukono noneho byose n'ibindi byose bisabwa tweza tukabijyana mu bushikiranganji bw'intwara yo hagati kuko aribwo buraba iby'imigambwe ngaha mu burundi kugira ngo bihweze iyo dosiye noneho babone kutwemera ko tuba umugambwe dushobore gukorera ku mugaragaro hari byinshi bimaze kuvugwa kuva mutangaje ko mutangije iryo shyaka rishya icya mbere hari abavuga ngo iri shyaka ntabwo rigaragara ko ari rishya kuko izina fnl riracyari fnl n'ubusanzwe mwarimu ni rishyashya kubera yuko iya fnl twarimo kera yitwa force nationale de liberation ubu fnl turimo ni front national pour la liberté amizero y'abarundi murumva yuko biratandukanye n'ubwo indome zisa isobanuro yayo y'izo ndome si imwe mwongeraho amizero y'abarundi ubundi iri ryari izina ry'urunani mwari musanzwe murimo n'andi mashyaka atavuga rumwe na leta ese ayo mashyaka mwari kumwe muri urwo runani nayo murajyana muri iri shyaka rishya ryanyu rya fnl amizero y'abarundi ese mwaba mwarumvikanye kuri iryo zina amizero y'abarundi ku bijyanye no kugira urunani umugambwe wose cyangwa ishyirahamwe ryose riragumana akarangamutima karyo nicyo gituma hageze yuko abantu twubaka imigambwe bamwe bamwe bose bakubaka imigambwe n'ubundi ariko tukagumana iyo ntumbero y'uko amatora ageze imigambwe ishobora kujya hamwe nk'uko amategeko abirekura noneho mu butandukane bwacu bw'ibyiyumviro bya politike tugashyira ingufu zacu hamwe mu kugira ngo tuje mu matora hari ibiganiro mwari mwatangira kugirana n'abo bayobozi b'ayo mashyaka mwari musanzwe mukorana muri izo nani oya kugera ubu ntabyo ariko twizera yuko imigenderanire yacu ibandanya kuko twebwe intumbero yacu ni uko turonka aho dukorera turonka aho tuvugira ariko intumbero yo gukorana n'abandi twe turayigumya ko dushaka yuko uburundi bw'uburundi bwa bose dushaka yuko abarundi bose biyumvanamo bwana rwasa mwagerageje kwiyamamaza nk'urunani ubu murimo muragerageza gushinga ishyaka ku buryo mwazahatana mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri mubona ikinyuranyo kiri hehe kwiyamamaza ntaho binyuranye cyane ariko mu bikorwa bya minsi yose niho hari ingorane kuko nk'ubu nk'abigenga hari uburenganzira tudafise bwo kugenda kubonana n'abanywanyi bacu bwo kugenda kubonana n'abadutoye uko tubishaka urumva mu gihe amategeko abantu bayasoma bayikwegera ko ugasanga bamwe barafise uburenganzira abandi bakabwimwa niyo gituma tuvuga tuti ubwo rero tuzi ko imbere hari amatora bamwe bakaba bariko barayitegurira n'uno munsi ntitwuguma dusamara kubera yuko bashyizeho n'amakondisiyo agoye cyane bashyizeho ibintu navuga ko ari inzitizi aho bavuga yuko nk'abaje kwitoza barondera kuba abashingamateka bigenga basabwa kugira amajwi mirongo ine ku ijana yo mu karere ariko imigambwe bayisaba abiri ku ijana mu gihugu cyose murumva rero yuko wenda wowe uri kurahiganwa n'imigambwe ifise n'ububasha bwo kujya hamwe nk'imigambwe wewe uri uwigenga murumva yuko wowe uri mu bintu bidashoboka bigoye gushoboka birashoboka ariko biragoye cyane rero twavuze tuti urubuga ntitwororeka rero ngo rugome rwiharijwe n'abantu bamwe ni byiza yuko tujya natwe kujya mu migambwe kugira ngo noneho natwe duhere ubu twitegure nihagera rero kwiyamamaza tujye twiyamamaza natwe bitworohera atari aho umuntu umenga agiye gushitura gusitura umushike umengagiye ahantu atari bwigeraho nyura n'umunsi n'umwe si bwo bwa mbere ushinga ishyaka ah, wabaye mu ishyaka hanyuma uza kujya mu mizero y'abarundi none wongeye ushinga irindi shyaka ni iki gishya wabwira abanywanyi bawe cyangwa se abo wifuza ko bayoboka ishyaka ryawe muri iki gihe bishasha birahari bishasha birahari kubera yuko politike iguma ihinduka uko buca uko bukeye uko bwije uyu munsi urabye uko ibihe bimeze biragaragara yuko abarundi bakeneye icyo bafasha kuva mu bukene politike itomoye yotuma bava mu bukene na cyane cyane ko urabye nk'uburundi ukuntu bumeze dufise abantu barenga mirongo icyenda ku ijana bakora minsi yose umurimo w'ubuhinzi igikorwa cyo kurima no korora abo bantu ugiye kuraba ugasanga politike ijyanye n'iby'uburimyi n'ubworozi ku karorero ntitomoye cyane rwose ku buryo buvuga ati byoha umwizero abakora uwo murimo ni byiza rero yuko habaho kunagura igisata cy'uburimyi n'ubworozi kugira ngo uwo muntu atunzwe n'isuka ntabwo yibona ko umengana umuntu ari inyuma y'abandi ariko nawe amenye yuko ashobora no gutera imbere akoresheje uwo mwuga arangura minsi yose n'ikindi hariho ingorane ihari niniya ngaha iwacu abantu bajya ku ishuri mu mutwe bafisemo yuko bazoza gusaba akazi muri leta mu gihe leta nayo atabuzi iriko irazana bushasha twebwe tuvuga tuti birakenewe yuko habaho politiki itomoye yo gushyigikira abantu bashobora gushinga imigambi gutyo igisata cy'abakora ibyabo ku giti cyabo gitera imbere noneho gishobore dushobore kuronka ukuntu ubuzi bugwirwa mu gihugu kuko nihagira abantu igihumbi ibihumbi bingahe bashinga amashyirahamwe y'iwabo bazoha akazi urwaruka rutari ruke bwana rwasa hari abashobora kwibaza ah, ibyo wifuza gukora ah, kuki mutabikora ubusanzwe uri umuntu ukomeye mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi uri visi perezida w'iyo nteko kuki ibyo byifuzo ufite mutabishyira mu bikorwa uyu munsi ntabyo dushobora gushyira mu bikorwa kuko umugambwe utegeka n'isendedefudede niwe ufite ibyo ushaka kurangura ubundi murundi ashaka kurangura ibyo arangura nta kibanza afise kuko unarabye n'ukuntu n'ubuzi butangwa urabona yuko bisa n'uko abandi bakumirwa bisa n'uko umenga ubuzi bw'igihugu bubikiwe uwo mugabo muri uwo mugambwe bonyine ibyo byose rero nibyo dushaka kuzoza gukosora kuko igihugu gitungwa n'amakoni n'amatagisi ava mu bantu baba muri cyo bose ntibyumvikana rero ko hageze rero gusabikanya ibiva muri wa musaruro wegeranijwe n'inzego z'igihugu ko byogenerwa abantu bo mu ruhande rumwe hitwaje ngo nabo mu mugambwe cyangwa ikindi cyose umuntu yoshingira ko kuko mwene iyo ngendo n'imyifato niyo byamye bikwega imijyane n'induru ngaha mu gihugu iwacu bwana rwasa mwebwe muhagaze he ku bijyanye ah, n'ibiganiro bihuza abarundi hari benshi bavuga ngo ah, mbere y'uko amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri aba ah, habanza hakabaho ubwumvikane eh, ndetse ah, akagira ikigezweho mu bijyanye n'ibiganiro bimaze iminsi bihuza abarundi biyobowe n'umuhuza benjamin mukapa tuzi ko mu byumweru bibiri bishize intumwa za bwana mukapa zari mu gihugu cy'u Burundi mwarabonanye Ah, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yari mu Burundi nawe mwarabonanye benshi bakomeje kuvuga ngo ibiganiro birimo gutegurwa n'umuhuza mukapa ngo bikwiye kuba ibya nyuma ah, hanyuma mugatangira ibikorwa byo gutegura amatora muhagaze hehe mwebwe nibyo uko mubivuze niko biri niko biri niko byagenze izo ntumwa zose twarabonanye twabonanye niwashaka turi no mu no- turi no mu mugwi ariko icyo twababwiye ni uko by'ukuri abarundi turemera kuganira kandi turifuza yuko ibibazo byose tubirangiriza ku- mu biganiro hanyuma nk'uko bavuga bati ibyo biganiro byobe bya nyuma natwe tuvuga tuti nibabitegure neza by'ukuri bibe ibya nyuma tutahuke dupfu- dupfunditse ijambo tuza noneho tukarishyira mu ngiro kuko tuvuga tuti nimba twemera yuko amatora ariyo nzira irashe yo kugira ngo abantu bashikire ubutegetsi mu- mu bice byabwo bitandukanye ni byiza yuko haboneka n'umwanya wo kuyitegurira uyu munsi rero nimba tuvuga tuti amatora yimirijwe muri bibiri na mirongo ibiri ntawe wo kwegura rero ibyo biganiro ngo azoze kubikora hasigaye ukwezi kumwe hasigaye amezi abiri ngo amatora abe ni byiza yuko ibyo biganiro biba ubu bwa vuba bwangu noneho ibipfunditswe bikaza bigashyirwa mu ngiro n'impande zose akabazo kandi nifuzaga kukubaza ah, ubwo ah, kamarampaka ku itegeko nshinga yarangiraga ah, twumvishije umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza atangaza ko ataziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri kuri mwebwe nk'umunyapolitike nk'umuntu wagerageje guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu ibi ngibi hari icyo byahinduye ku bijyanye n'ikibuga cya politike mu Burundi kubera bitangaje icyo ni kimwe ko byohindura biri ikintu ku rubuga rwa politike sindabyibaza cyane kubera yuko ihiganwa ntiryari hagati y'umuntu ariko ryari hagati y'umugambwe na- n'iyindi migambwe ubwo rero ihiganwa kugira ngo rigende neza ni uko ababa bahiganwa baba ba- babikora bubahana bubahirizanya bashaka yuko ineza ari ije imbere atawitwaza ikibanza afise kugira ngo aburabuze abandi muri icyo gihe nibaza yuko ibintu byomera neza rero kuri twebwe uwo uwo zoba bashyizeho nk'umukandida wese ni uko twoja mu mu- mu ntumbero yo guhiganwa abantu bagahiganisha ibyiyumviro atari ukuvuga ngo jewe ni umugambwe mm, mfise abantu benshi mfise eh, abo nshobora gukoresha kumbure abandi nka- nkababurabuza Eh, dubikoze abantu bose bakaronka uburenganzira bwabo ntihagire umuntu n'umwe aterwa ubwoba ntihagire umuntu n'umwe aburabuzwa nibaza yuko byogenda neza hanyuma aba- ababa batsinze muri ubwo buryo bose bakabayoboka imigabo imigambi yabo bose bakayikurikiza bakayishigikira nicyo nicyo abarundi twifuza
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
nshuti mwese mukunda radiyo y'ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro by'iradiyo y'ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese